ni radiyo ijwi ry'Amerika ijwi rya amerika isamirana iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho ni fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose mirongo umunani n'umunane n'ibice bitatu mwiriwe neza nshuti muri kumwe naho yanitanga ishaka na tomasi kamilindi twabwiye neza yuko twemera ibiganiro tubyemera kandi twemera ibiganiro bidakumira bihuza leta n'abacutitse na twebwe n'abo turi kumwe abiyamije ikiringo cya gatatu cya petero nkurunziza uyu ni karori nditije umukuru wa senaredi itavuga rumwe na leta y'u Burundi
twakivuganye kandi nawe navuga ati birumvikana ibyo leta ivuga idashobora kurikirana n'abantu basanzwe bakurikiranwa n'ubutungane abantu bagiye mu bikorwa biteye kuri na demokarasi byo gushaka gutembagaza ubutegetsi uyu nawe ni edward uwimana umuhuza w'abarundi bompi baravuga ku bantu botumirwa mu biganiro bihuza abarundi ni mu kanya gato mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini mugume ku maradiyo yanyu
ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda rero mbere y'aya makuru yo hirya no hino nako mbere y'uko tuza kugera ku makuru yo ku biyaga bigari turabanziriza ku yo hirya no hino
hirya no hino ku isi muri somaliya abanyagihugu bane bahitanywe n'igitero cya bombe y'ubwihebye yasambukiye ku nyubako y'uburiro muri resitora mu gisagara cya baidowa muri somaliya
naho leta zunze ubumwe za amerika ifite impungenge z'ibitero bya al-shabab muri kenya
aya makuru nayo ndavugwa hirya no hino ku isi nayo ndavugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyabashikiriza mu kanya mugume hafi mu makungu muri somaliya kuri uno munsi wa gatanu abanyagihugu bashika kuri bane bishwe mu gitero ca bombe y'ubwihevyi yasambukiye mu nyubakwa y'uburiro muri resitora mu gisagara c'ahitwa baidoa ababibonye babwiye ijwi rya amerika ko umugabo yari yambaye ikoti yaje ku ikinga yinjira muri iyo nyubakwa yitwa barowago aca araturitse iyo bombe yari mu ikoti abantu bane baciye bitaba imana na buno nyene abandi batatu barakomereka cyane batwagwa ku mavuriro ari hafi yaho mu bitavye imana harimwo umwe mu bakozi b'amashirahamwe y'abagiraneza ariko umuryango wiwe ntiwashimye kuvuga izina ryiwe ribaye irya gatatu iyo nyubakwa igigwa kw'ibitero mu nshuro ya gatatu mu myaka itatu naho guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika iraburira abaturage bayo kwirinda kujya muri kenya muri iki gihe by'umwihariko mu bice byegereye umupaka na somaliya itangazo rya minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika rivuga ko hashobora kuba ibitero by'iterabwoba bya al shabab n'ubundi bwicanyi bushobora kubaho ahandi hose hirya no hino mu gihugu
ahandi naho perezida wa leta zunze ubumwe za amerika aragabisha ko mu gihe amerika yofata ingingo yo gutera koreya ya ruguru byotera ikigongo ibyoshikira icyo gihugu ivyo amakuru umukuru w'igihugu cya amerika yabishikirije aho yari kumwe na mugenzi we w'igihugu cya kuwait sheikh saba al ahmed al saba aho bariko barishura ibibazo vy'abamenyeshamakuru yavuze ko yizeye ko bitazoba ngombwa gukoresha inguvu za gisirikare zitegekanijwe gukoreshwa kuri ico gihugu ku nshuro zibiri trump ntiyashimiye kwishura ibibazo bijanye n'uko korea ya ruguru yokwemererwa guhingura ibigwanisho vya nuclear ku rugero rwemerewe ariko yavuze ko nibunibuni ashobora kugirana ibiganiro n'abandi ariko ko ata biganiro by'umwumvikano agiye kugira nk'uko ayandi mareta yo muri amerika yabikoze avuga ati icyo novuga ni uko korea ya ruguru iriko irifata nabi cyane kandi bitegerezwa guhagarara
muri liberia abaturage miliyoni ebyiri bazatora umukuru w'igihugu ku itariki ya cumi y'ukwezi gutaha manda ebyiri za perezida ellen johnson sirleaf yemerewe n'itegeko nshinga zizaba zirangiye amaze imyaka cumi n'ibiri ku butegetsi manda imwe ya perezida wa liberia imara imyaka itandatu abakandida makumyabiri bahagarariye amashyaka makumyabiri n'atandatu barahatanira rero kumusimbura barimo visi perezida we joseph boakayi na senateri george weya wigeze kuba icyamamare ku isi mu mupira w'amaguru kandi wigeze no kwiyamamaza nanone mu bihumbi bibiri na gatanu atsindwa na madamu johnson sirleaf harimo muri abo bakandida kandi umugore umwe abandi bagore batandatu ni bakandida ku mwanya wa visi perezida muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu nimujye no kuri interineti ku rubuga rwacu radiyo yacu voa akadomo kamu cyangwa se kuri facebook voa radiyo yacu naho murahasanga amakuru yacu n'ibiganiro byacu
ubu naho ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini abantu babiri baraye bagandaguwe uwundi arakomereka cyane bose bo mu muryango umwe ku mutumba w'umuyange zone mubira muri komine butezi intara ya ruyigi batemaguwe imipanga n'umugwi w'abantu bataramenyekana ni inkuru ya mugenzi wacu fidel d'antoine sabimana inkuru duhabwa n'abajeje intwara ku mutumba wa muyange muri komine ya butezi hari igihe cy'isaha zine z'ijoro by'uno wa kane aho samuel ntirampeba umuhungu wiwe itanga ku buntu celestin na irankunda claudette umukenyezi wa celestin bagwa mu mutego w'abantu bitwaje imipanga bari bashitse ku metero mirongo ibiri ugiye gushika aho baba ku mutumba wa muyange claudette irankunda yaciye acikanira aho nyene atemaguwe n'imipanga sebukwe samweli bamusiga ari kiruruma ubu ariko avurirwa mu bitaro vy'akarere vy'ubutezi celestin itanga ku buntu yari yatwawe nk'inyagano yavuye atogwa ikiziga mu masaha ya satanu z'uno wa gatanu aho bakinyegeje bakarenzako utwatsi ku mutumba wa muyange ico kibazo cahagurukije abategetsi benshi umushikiranganji ajeje ivy'amatongo icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka umukuru wa sentare ntayinyuzwa n'abandi bategetsi bo mu butungane mu nama yabaye ku muhingamo wuno wa gatanu abashikirije amajambo biyamirije ivyaraye bibaye baraye inkunza imana umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya ruyigi niwe yabanje gufata ijambo abenegihugu mwafashe ingingo itariyo ingingo igayitse birateye agahinda ntitwovuga ko ari ukwihanira ahubwo n'ububisha nababwiye ko ababijejwe bariko barabikurikirana mfashe kano kanya ubwa mbere kugira duhoze umuryango wabuze bigumye ku babikoze nabo bamenye yuko ubutungane bubandanya bukora nkezabahizi francois umukuru wa sentare ntayinyuzwa nawe yagize ico avuga kuri ubwo bwicanyi umwumwe wese arakora ico yategerezwa ari abanyagihugu ntibakingire ikibaba abo bicanyi babashengeze bahanirwe icaha bakutwerekeye nuko izi manza z'amatongo tuzozikurikirana nk'uko twari twabivuze n'iy'amaraso atari guseseka uwakoze icyaha gihanirwa ntihagibemwo gukingiranira ikibaba murabe neza mufashe amatoho abo bantu bakoze ikibi bahanwe tuzoba turi ko turakinga ibindi byoba nk'ibyo nyine abanyagihugu ndabisubiyemo imanza ziriho zamyeho kandi zizokwamaho zishobora no gucika nabi ndabibabwiye ntimubishime mugabo ibyo ntibishobora gutuma mwiyumvira gusesa amaraso nimwegera inzego zo kubatunganiriza zirahari icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka asanzwe yatowe muri iyo komine mw'ijambo ry'iwe yakariye abanyamuyange tubanje gutera ivyatsi inyifato igayitse yatanguye gukogwa n'abenegihugu bo ngaha ku muyange bakaja mw'ibarabara kabona abanyagihugu bo ngaha a bafise ibiti bafise inzandiko ngo bariko bariyamiriza ingingo ni ukuri naguye mu kagera vyabaye mu gihe ku wa mbere utangura ino ndwi abanyamuyange bangana ku bihumbi bitandatu bari bagize imyerekano biyamiriza ingingo ya sentare nayinyuzwa mu nama y'abahuje na musitanteri uwo munsi w'imyerekano abanyamuyange bari bashikirije ibibazo ku bijanye n'urubanza bivugwa ko batsi vyabo banyagihugu twabibajije francois nkezabahizi umukuru wa sentare ntayinyuzwa ariko yavuze ko iyo dosiye atarayisesangura neza kugira ngo agire umuco atanga ku muyange muri komine ya butezi mu ntara ya ruyigi fidel d'antoine nsabimana ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika noneho rero tujye muri tanzania duhamagare umunyamakuru wacu pierre claver niyo nkuru kuri ibi biganiro by'abarundi kuko umuhuza mu matati y'uburundi perezida benjamin mkapa ejo hashize yakiriye intumwa z'abatavuga rumwe na leta y'uburundi bo mu runani senared pierre claver niyo nkuru intumwa zitatu z'abatavuga rumwe na leta y'uburundi bari mu runani sanarede nizo zakiriwe kuri uyu wa kane n'umuhuza mu matati y'abarundi william benjamin mukapa abo nabo ni umushingamateka sharire nditije atwara urwo runani umushingamateka jean minani yahora rurongoye hamwe na shovino mugwengezo wo mu nzego nyobozi z'urwo runani Charles Nditije yararongoye izo ntumwa yabwiye ijwi ry'Amerika ku murongo wa telefone biciye ku buhinga bw'ingurukana bumenyi ko bari bitavye ubutumire bw'umuhuza icatumye umuhuza abatuma ko nkuko abandanya bivuga no kurabira hamwe ikirangaminsi gishasha c'ibiganiro hamwe n'abotumirwa nditije yatubwiye ubutumwa nabo bahaye umuhuza mukapa twabwiye neza yuko twemera ibiganiro tubyemera kandi twemera ibiganiro bidakumira bihuza leta n'abacutise na twebwe n'abo turi kumwe abiyamije ikiringo cya gatatu cya petero nkurunziza icyo twamenyesheje ni uko hamwe nkurunziza yohirahira agahindura ibwirizwa shingiro ibiganiro biri mu nzira cyangwa byatanguye yuko yoba yahagaritse burundu kandi twebwe iyo azoba ari iyindi ngwano atangwe azoba yongeye ikibi mu kindi yuko ibyo bintu twasabye yuko uwo musaba yuko yihagarika vuba na bwangu ku byerekeye imitahe twavuze yuko bagomba ko tuganira nta mitahe idafise imvura iyo mitahe ibanza igahagarikwa kuko nta byaha byagira abantu iyo mitahe rero ntiyo yitwaza ngo ntibaziza kuganira byerekana ko batagomba kuganira ivyo biratandukanye cyane n'ivy'umuhuza wo hagati mu gihugu c'u Burundi Ombudsman Edward Nduwimana nawe yari yasavye Benjamin Mukapa umunsi umwe gusa imbere y'uko abo batavuga rumwe na leta bakigwa hari kuwa gatatu w'iyindwi Nduwimana we yari yabwiye umuhuza ko abo bakurikiranwa n'ubutungane ikibanza cabo atari ku meza y'ibiganiro twakivuganye kandi nawe navuga ati e, birumvikana ivyo leta ivuga ko idashobora kurikirana n'abantu basanzwe bakurikiranwa n'ubutungane abantu bagiye mu bikorwa biteye kuri na demokarasi byo gushaka gutembagaza ubutegetsi ati birumvikana yuko leta izoshobora kwicarana nabo muri kino kiringo ca twumvikana rero yuko agiye gutandukanya cyane cyane abakurikiranwa n'ubutungane n'abadakurikirana n'ubutungane kuko muri abanyepolitiki b'u Burundi abadakurikirana n'ubutungane nibo benshi gusumba abo bakurikiranwa n'ubutungane ni ikibazo twumvikanye twarakivuze kuko vy'ukuri bigaragara yuko arico gituma ndetse n'ibiganiro bisa nk'ibidatera intambwe gaheza akabashikiriza icegeranyo cotuma baja mu matora yo mu bihumbi na mirongo ibiri imitima itekanye kandi abanyamigambwe bose eh, bidegemvye ayo matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abatavuga rumwe na leta baraye babwiye umuhoza ko ibyo kuyategura ahubwo byoja mu nkingi nyamukuru z'ibiganiro atagihindutse bizosubira guhamagazwa mu ntango z'ukwezi kuza kw'icumi ku byerekeye iby'amatora turi amatora ntituyanka amatora turayashaka mugabo kugira amatora abe ntashobora kuba amatora nkuruza ariwe atwara igihugu nta matora ashoboka ari imbonerakure nta matora ashoboka imigambwe yarasambuwe ibineshamakuru byarasambuwe abantu abantu ibihumbi n'ibihumbagiza bakiri hanze abantu baguma bicwa abantu baguma baguma bangara nico gituma tugira tuti two kwicara twaraba inzego zotegura ayo matora n'ikingo ayo matora yoheza akabera ko kandi turizeye yuko e, n'umuhuza nawe nyene yabibonye n'abandi n'amakunga bibona ibiro vy'umuhuza vyari vyihaye isango yo gushika ku masezerano mu kwezi kwa gatandatu uno mwaka twagerageje kuvugana n'ivyo biro kugira ngo tumenye ko aya masezerano ubu yamaze gutegurwa ariko ntivyadushobokeye gusa mu kwezi kw'indwi umwunganizi w'umuhuza makoca atembere yabwiye ijwi rya amerika ko kudashika kuri ayo masezerano vyavuye ku barundi ubwabo hiyo ilikuwa ni najipangwa roadmap hiyo ilipangwa zamani iyo yari integuro twihaye nk'urupapuro rw'inzira rwo gukorera ko iyo abegwa n'amatati bose batwemerera kwicarana bakaganira ariko murumva namwe ko ingorane zitabaye iwacu iyo abo begwa n'ibibazo ubwabo baticaranye ngo tubafashe gutora umuti urumva ko atakundi si ukurangiza ibiganiro kuko yaba leta n'abatavuga rumwe nayo ntibarahurira hamwe bose ngo baganire ahubwo navuga ko ari nko gutangura neza rero ibiganiro nyezina Tunataka kumalizia ndio kuanza dialogue haraheze imyaka ibiri haguma haba inama n'imibonano zo gutegura ingene abegwa n'amatati bose bokwicarana ku meza y'ibiganiro ariko n'ubu ntibirakunda hadasivye leta hasiba abo batavuga rumwe isango ya nyuma iheruka hari hagati mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'Amerika
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini arabandanya tugaruke mu burundi ubukene bw'amafaranga y'agaciro na cyane cyane amadolari y'amanyamerika butuma abagwizatunga bahunga uburundi bakajyana imitahe yabo mu bindi bihugu menyeshamakuru wacu i bujumbura yaroje neza yaduteguriye inkuru tumutega amatwi kuri uyu wa gatanu ibiciro bishinzwe na banki nkuru ya repubulika y'u Burundi BRB by'amafaranga y'agaciro ku mayero y'abanyaburaya n'amadolari y'abanyamerika byari byifashwe gukurikira idolari ry'abanyamerika ryagurwa igihumbi n'amajana indwi na mirongo itatu na rimwe rikagurishwa igihumbi n'amajana indwi na mirongo itanu n'icenda mu marundi mu gihe euro ry'abanyaburaya urigurisha yahabwa bibiri na mirongo icenda n'atatu nayo urishaka yatanga bibiri n'ijana na mirongo ibiri n'atandatu ariko mu mazu yo kuvunjisha twaciyemwo twasanze ivyo biciro bitandukanye rwose n'ukuri kuri kw'isoko y'amafaranga idolari ry'abanyamerika ryagurwa bibiri n'amajana indwi na mirongo itanu rikagurishwa bibiri n'amajana indwi na mirongo irindwi mu gihe euro ryagurwa bitatu n'amajana abiri na mirongo itatu rikagurishwa bitatu n'amajana abiri na mirongo itanu hamwe hamwe twasanze mbere ata amafaranga y'agaciro batanga kwari ukuyakira gusa Alexandre Nzabimana twari ishirahamwe ry'abavunjayi yabwijwe rya Amerika ko we na bagenzi be batazi impamvu yatumye amafaranga y'agaciro akena yongeye ko ko nabo bakira abantu babazaniye Faustin Ndikumana umukuru w'ishirahamwe Parseme arabona igituma ayo mafaranga akena wayizanye yiwawe bakayasanyira ku giciro ca milisetse urayizanye ambaye exportateur canke nabo bose bikawa canke nibikura yizanye basamiye kuri milisetse we nawe yukena bwati eh eh ayo duhaye rero tuyatuyakore mu bintu strategic kabira canke nibiki wewe nawe ukenera ngene bigebwe wewe wumva ko gahomba gashora kumwana ku muntu ashorera ibintu hanze uyacije muri BRB bayaguha kuri gato wewe wayukeneye kuja kurangura ibindi bintu vyawe vyihuta nibiki uca wimenya ibiyakura ku giciro kiri hejuru amabanki komerisiyo niyo ahabaye importateri ntiyagira iki leta ariko ubona yica wirondera ayandi yayo avamo ibya kooperasiyo ahagira iki ku buryo ataza gufasha izo ngorane zatumye bamwe mu bagwizatunga bahunga igihugu ikumana asanga kandi atari igihe c'uko uburundi bwikumira ibyo bintu uvuga ngo ubundi bwarikukiye cyangwa bwira gute byo ku kuvuga ngo ubundi ntibukeneye ngo abafasha n'ibikini kinyoma uburundi buracakeneye amakungu ntuzotwara amafaranga y'amarundi ku isoko ry'irondere abarundi ni miliyoni icumi ziriko zara cumi na zibiri na zitatu ndikumana asanga kandi atari igihe c'uko uburundi bwikumira umukuru wa parsem aratanga imwe mu miti yotuma amafaranga y'agaciro asubira kuboneka ubushinwa burusiya baravuze yuko ejo bundi ngo ibanki yo mu burusiya ngo bari bashize ngo bashobora ngo aho bazotisha amafaranga yacu izo leta z'uburusiya cyangwa z'ubushani zigarantse leta ironka amahera do trezoreri igihugu kirabandanya ni nk'umuswa uri kugenda urya igiti igiti kenshi baguma babona umengo kirahagaze ikindi nyene nuko bizatugwiza igwari za politike zikahava kugira igihugu c'uburundi kiso kugira abaparteneri inzego zishobore gukora nyene neza ata kiriko kiradisamaza utere kuri ivyo biganiro umuambasaderi wa mbere akomeye mu gihugu ariko aragiserukira hanze mu nyagihugu gusabana umukuru w'igihugu yiza kuba ashobora kuzagenda hanze kuraba ibihugu vy'ibigenzi fatinje we ndahagutse ndagiye kurondera abarundi niko bitegereza kugenda umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ikigega ca leta yemeza ko ikena n'iduzwa ry'ibiciro vy'amafaranga y'agaciro abifata nk'ibinyoma desire musharitse yabwiye ijwi rya amerika kuri telefone ko hari n'izindi mvo zijanye n'uku kwezi kw'icenda zibituma mugabo yirinze kuzisigura eroje urikaneza bujumbura ijwi rya amerika
ijwi rya amerika noneho tujye mu rwanda umuryango wa diane rwigara watubwiye ko yongeye gutabwa muri yombi ajyana na mama we na murumuna we ana na polisi y'igihugu niyo rero yabatwaye diane rwigara muzi ko yagerageje kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yabaye mu kwezi gushize hanyuma komisiyo y'amatora ivuga yuko atujuje ibyangombwa ibyo byangombwa byamuviriyemo kuregwa impapuro mpimbano turimo turagerageza kureba umuntu wo mu muryango wa diane rwigara ntabwo telefone ziri gucamo ariko turakomeza tugerageze muri aya makuru n'ibitunanira nabyo turabibabwira ko byatunaniye hanyuma ubwo rero muraba mutubabariye kuri iyi nkuru ariko rero hagati aho urukiko rwa gisirikare rwanze icyifuzo cya suriyotino jean claude seyoboka wasabaga kuvugana n'umuryango we mbere y'uko urubanza rwe rukomeza urukiko rwo rwategetse ko urubanza rutangira mu mizi niyo nkuru asumuta kaboyi agiye kutugezaho mbere y'uko iburanisha ritangira suriye dona ari jean claude seyoboka n'umwunganizi we metra robert nkunda batware babanje gusaba ko umucamanza abakemurira ikibazo bafite mbere y'uko batangira urubanza mu mizi suriye dona seyoboka yabwiye urukiko ko yifuza ko yahabwa uburyo akabasha kuvugana n'umugore we n'abana uyu wahoze mu gisirikare cy'ingabo za habyarimana yuvenali yumvikanishije ko umugore we ari we ufite ubushobozi bwo kwishyura amafaranga azakenerwa mu kuriha umwunganira kandi ko anifuza kuvugana n'umugore umugore we uburyo abatangabuhamya be cyane cyane ababa hanze y'igihugu bazifashishwa mu rubanza rwe bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga buzwi nka videwo konferansi seyoboka yavuze ko ibi byose atigeze abibonera igisubizo ari nayo mpamvu asaba urukiko ko rwamushakira uburyo bwo kuvugana n'umuryango we mbere y'uko urubanza rutangira metere nkunda batware nawe yahise amwunganira avuga ko ubwo yahamagaraga umugore wa seyoboka yamugaragarije impungenge kuko yabanje kumubaza niba umugabo we akiriho uyu munyamategeko yavuze ko ntacyo umugore wa seyoboka yakora atabanje kuvugana n'umugabo we perezida w'inteko y'iburanisha yahise abwira seyoboka kubwiza umuryango w'ukuri akawumenyesha ko u rwanda ari igihugu kigendera ku mategeko gifata imfungwa nk'uko amategeko abiteganya yavuze ko akwiye kumenyesha umuryango we ko imfungwa mu rwanda hari ibyo zemerewe n'ibyo zitemerewe ko atagomba kumva ko igihe cyose ashakira kuvugana n'umuryango we bizajya bikorwa yamubwiye ko akwiye guhuza umuryango we na metero nkunda batwara akaba aribo bategura ibyo abatangabuhamya icyakora asaba ubushinjacyaha kumworohereza igihe bibaye ngombwa akavugana n'uwo mu muryango we akavugana n'abo mu muryango we kugira ngo abashe gutegura neza urubanza rwe umushinjacyaha kapiteni kagira neza akayihura yabwira urukiko ko seyoboka yahawe umwanya wo kuvugana n'umuryango we inshuro eshatu kandi ko ibyo ashaka kubabwira yakabaye yarabivuze umushinjacyaha yongeyeho ko iyo umuntu afunzwe hari bimwe yemererwa n'ibindi aba abujijwe umushinjacyaha yashimangiye ko seyoboka ari umufungwa nk'abandi ko n'uburyo yazanywe mu rwanda butandukanye n'uko abandi bazanywe umushinjacyaha yasobanuye ko seyoboka yazanywe mu rwanda yirukanywe muri canada ko atari ibihugu byagiranye amasezerano yo guhererekanya abaregwa umushinjacyaha avuga ko suriyeto na seyoboka agomba kubaho nk'abandi bagororwa bose umushinjacyaha yongeyeho ko nta gihugu na kimwe gishobora gutegeka u rwanda uko rwafata umugororwa uwo ari we wese ku mpungenge zazamuwe n'umwunganizi wa suriyeto na seyoboka z'uko umuryango we wo muri canada ufite impungenge z'uko yaba atakiriho ubushinjacyaha bwavuze ko abagororwa bose bemerewe gusurwa maze basaba umuryango wa seyoboka kuba wamusura mu gihe waba ubikeneye urukiko rwanzuye ko ibyifuzo bya suriyeto na seyoboka biteshwa agaciro maze rusaba ababuranyi bombi gukomeza iburanisha umwanya wihariwe n'umushinjacyaha asobanura mu buryo burambuye uko ibyaha seyoboka aregwa byakozwe hanagarutswe kandi ku bwicanyi seyoboka n'interahamwe bashinjwa ko bagiye bakorera bamwe mu batutsi bari batuye muri segiteri rugenge na kiyovu bashinga amabariyeri mu mihanda itandukanye bakayiciraho abantu ndetse nabo bagiye basanga iwabo mu rugo bakabica urubozo umushinjacyaha amaze gusobanura ibyo arega seyoboka yasabye urukiko guha umwanya seyoboka akisobanura icyakora perezida w'urukiko yahise avuga ko hari abacamanza bagenzi be bafite izindi gahunda ku gicamunsi ko byaba byiza urubanza rusubitswe urubanza rwa seyoboka rwimuriwe tariki ya gatanu z'ukwezi gutaha kwa cumi ku rukiko rwa gisirikare umwanya ukazaharirwa seyoboka asobanura uko ibyaha ashinjwa byagenze seyoboka yari yakatiwe n'urukiko gacaca rwa nyarugenge rwategetse ko afunga imyaka cumi n'icyenda adahari kijyana ubushinjacyaha bwasabye ko cyateshwa agaciro suriyeto na seyoboka yoherejwe n'igihugu cya canada umwaka ushize aho yari amaze imyaka makumyabiri akora ubucuruzi mu mujyi wa quebec asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nk'uko mubizi turi no kuri interineti kuri voa radiyo yacu akadomo komu naho rero murahasanga ibiganiro byacu n'amakuru yacu mu rwanda tujye muri siporo mu biteganijwe muri iyi wikendi mu mupira w'amaguru ejo kuwa gatandatu hazatangira irushanwa ryitiriwe ikigega agaciro turi kumwe n'umunyamakuru wacu mu bya siporo i kigali jean claude munyandinda jean claude we
ndakumva neza toma niko iri rushanwa ndumva ari ubwa mbere ribaye rizajyamo ayahe makipe
ntabwo navuga ko ari ubwa mbere ahubwo hagiye hacamo imyaka runaka rigenda risiba risiba ariko ngira ngo ni ku nshuro ya kabiri rigiye kuba ubu amakipe agomba guseruka ni amakipe yarangije shampiyona ishize ari ane ya mbere rero nta yandi ni Rayon Sport yarangije iri ku mwanya wa mbere Police FC yabaye iya kabiri APR FC yabaye iya gatatu na AS Kigali yabaye iya kane ni ukuvuga ngo rero ibyo rushanwa uko bizagenda amakipe uko ari ane azagenda ahura hagati yayo ibyo twakwita nka mini shampiyona noneho nibijya gusoza bazarebe bati ikipe yitwaye neza muri iyo mikino itatu izaba yakinnye ni iyihe abara amanota iba iya mbere hanyuma igikombe ni ukuvuga rero ngo imikino izatangira ejo toma aho ikipe guhera isaa saba eh, saa saba z'amanywa ikipe ya esi kigali izakakirana na apr fc hanyuma nyuma yaho hakaba undi mukino uzakurikira uzahuza polisi fc ndetse na leon siporo iyo mikino ikazakomeza tariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa cyenda hanyuma cumi na gatandatu ni kuwa gatandatu w'icyumweru gitaha hakongera hakaba imikino isoza y'umunsi wa gatatu aribwo hazamenyekana ngo ibaye iya mbere ni iyihe ihabwa igikombe ndetse na miliyoni eshatu z'amafaranga y'u rwanda abaturage abafana b'umupira w'amaguru iri rushanwa ry'ikigega agaciro ubona baryakira gute bararyitabira ubona barikunze
Eh, akenshi bararikunze cyane cyane iyo ryahuje aya makipe asanzwe akomeye urabona ko aya makipe tuvuze ane ya mbere eh, Rayon Sport, Police FC, APR FC ndetse na AS Kigali ni amakipe asanzwe akomeye bigakurikiraho noneho ko ari nka pre-season cyangwa se cya gice kibanziriza shampiyona aho buri wese aba afite amatsiko avuga ati amakipe yacu ahagaze ate muri iki gihe mbere yuko shampiyona itangira rero bakavuga bati aba- abatoza noneho nibo bafite akazi gakomeye ko kwereka bo kugira ngo berekane ko amakipe yabo azaba akomeye yiteguye guhangana ku ruhando rwa shampiyona aho bavuga bati APRF itozwa na Jimmy Mulisa izatwereka iki ikipe ya Rayon Sport itozwa na Karekigizi Olivier wakiniye APRF igihe kirekire izaba itwereka iki AS Kigali Eric Nshimiyimana ndetse na polisi ya Innocent Seninga ni ukuvuga ngo ni urugamba rw'amakipe ariko n'urugamba rw'abatoza Toma hanyuma ubona abaturage se baha amahirwe iyihe kipe kugira ngo mbese imba- iyo baha amahirwe muri iki gikombe izatwara igikombe bavuga ni iyihe
Ah, iyo bigeze mu mu by'abaturage cyangwa abafana buri wese abakura yishyira avuga ati iki gikombe ni icyacu kugira ngo twerekane ko dukomeye ujya kuri ruhande rwa Rayon Sport bakavuga bati twebwe twatwaye shampiyona nta kuntu noneho twatwara twatwaye shampiyona mu gikombe cy'amahoro kitunanire turi aba mbere turi ku isonga umwaka ushize ni ukuvuga ngo iyo mihigo baracyayifite APRF nayo ikavuga ati twatwaye icy'amahoro tugomba kubereka ko dukomeye AS Kigali nayo ikavuga ati twaguze abakinnyi bakomeye barimo baza- ba Savio Nshuti abakinnyi bagiye bakomeye batanzwe n'amafaranga menshi natwe turashaka kubereka ko dukomeye na polisi efuperi nayo ivuga iti "Ni iki- turi ikipe ikomeye turi ikipe y'urwego turi ikipe ifite umutoza ukomeye ni ukuvuga ngo imihigo irakomeye ni ukuvuga ngo ni ugutegereza ifirimbi ya nyuma naho ubundi abafana bo kuva nta maki n'imwe iratangira bavuga bati igikombe dushobora kugitwara ku byerekeranye n'amatike agurishwa bisanzwe nko muri nko mu- nko muri shampiyona tuvuge
Eh, amatike birumvikana rimwe na rimwe kugira ngo wenda abantu bumve ko nabo bagomba kugira icyo batanga nubwo wenda bataba batanze ku buryo bu- butaziguye baravuga bati itike ya nto eh, iti- itike cyangwa se kwinjira by'amafaranga make hariya bita ngo hasigaye hose muri stade ni igihumbi cy'amanyarwanda kuko nabo bagenda bazamuka mu byicaro bigiye uko ibyi- uko ibyubahiro bigiye bitandukanye bakavuga bati iya makeya ni igihumbi ikurikiyeho ni iya bibiri ikurikiyeho ni iya bitatu noneho muri vivi ya leta bamwe bakunda bavuga ko baba bahenze cyane bikaba ari ibihumbi bitanu bavuga ko ibiciro bo basanga ko bidahenze cyane ari nayo mpamvu umuntu wese muri guhura arakubwira ati yewe nzajya gushyigikira ikipe yanjye yewe nzajya kureba ko ikipe yanjye yatwara igikombe cy'ama- eh, igikombe cy'agaciro development fund ni ukuvuga ngo imihigo iba ikomeye ariko buriya rero ejo nyuma y'umukino w'ikubitiro uzatsindwa azatangira kuvuga ati bya bintu ntibyoroshye ku buryo wenda yanavuga ati igikombe ntigifite ariko Yego, Jean Claude.
ikipe izatsinda umukino w'ejo muri iriya mikino iteganyijwe Yego.
ashobora kuzakubwira ati n'igikombe nagitwara yego jean claude urakoze cyane uzakurikirana iyo mikino
murakoze cyane toma
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turasoza aya makuru ku ngingo ngufi ni uko umuryango wa diane rwigara watubwiye ko yongeye gutabwa muri yombi na polisi y'igihugu atwarwa na mama we na murumuna we ana twabwiye kandi ko kuri uno munsi wa gatanu abanyagihugu bashika kuri bane bishwe mu gitero cya bombe y'ubwihebe yasambukiye mu nyubako y'uburiro mu gisagara cya baidowa muri somaliya naho leta zunze ubumwe za amerika iraburira abaturage bayo kwirinda kujya muri kenya muri iki gihe by'umwihariko mu bice byegereye umupaka na somaliya ivuga ko hashobora kuba ibitero by'iterabwoba bya al shabab muri iki gihe amerika kandi ivuga yuko igabisha cyane mu gihe yofata ingingo yo gutera korea ya ruguru byotera ikigongwe ibyoshikira icyo gihugu naho muri liberia abaturage baritegura amatora yo mu kwezi gutaha manda ebyiri za perezida ellen johnson sirleaf yemerewe n'amategeko n'itegeko nshinga zizaba zirangiye abakandida makumyabiri baraharanira kumusimbura barimo cya cyamamare senateri george weya wigeze rero kwamamara cyane mu mupira w'amaguru ku isi aha ni naho rero duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri uno mugoroba mwari kumwe nawe yanitanga ishaka na thomas kamirindi umugoroba mwiza